iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti webu ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
igihugu cy'ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iryo koraniro rizotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi rirangire ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe rizobera mu gisagara ca glasgow muri ecosse abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu baritezwe muri iryo koraniro harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi abajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazaba bitavye nabo nyene iryo koraniro vyitezwe ko mu mpera zaryo hazosohorwa itangazo iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cane cane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere n'akarere ka afurika kadasigaye inyuma niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahangane biboneka n'izo ngaruka ni akahe karusho iryo koraniro rizogira umuntu arigereranije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri ico kibazo nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya glasgow caledonian ari mu gisagara ca glasgow muri ecosse twatumiye kandi jado nkuru nziza yoboye ishyirahamwe ryitwa sanu concerne tous twese biratwerekeye mu rurimi rw'ikirundi ari bujumbura mu burundi akaba zo kwitaba ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara ca glasgow turi kumwe kandi na mark rugerinyange akorera ishyirahamwe group as eka rikora ibikorwa vyo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri cumi n'itanu akurikirana ivyerekeye ikiyaga tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu burundi ari bujumbura batumire mbanje kubaramutsa
mwaramutse neza fidelo
ego uh, nashaka mpere kuri uh, desire rugaragaza ikibazo imbere ko tuvuga kuri iri koraniro rizotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi ikibazo cihindagurika ry'ibihe cifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona
murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri ku rugero ruri hagati ya rimwe n'inusu dogere celsius sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hamwe n'amadogere abiri ariko uriko uraraba uko ibintu biriko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora
yego nawe kuri ico kibazo nyene jado nkuru nziza ukibona gute ubona ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe cifashe gute
fide ama bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye hama bwa kabiri naho eh, nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro n'abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanahana ivyiyumviro nk'uko umwigisha wo muri kaminuza yaje kubivuga eh, ni ukuri eh, ikibazo c'imbuka ry'ibihe ni ikibazo gikomeye cane mu buzima eh, bw'isi mu buzima bw'igihugu no mu buzima eh, bw'umuntu uwo ari we wese Eh, ni kuri eh, sagashisha mu rumuri eh, murabizi namwe mama mubibona eh, ihinduka ry'ibihe no munsi kurishika kuri no saha eh, ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi eh, gihanze na kazoza ah, keza kejo eh, mu gi- mu gihe eh, twebwe abarundi twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye eh, birashobora kuba ejo eh, iyo si yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo eh, je ico nama mvuga kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza ico nama mvuga ni uko umuntu wese ahari ahakorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yokura amaboko mu mutwe akavuga ati eh, reka nkore reka nkore eh, kugira eh, ejo sinze nicuze eh, ejo ntibyashika ntaze avuge ngo nujya azokora cyangwa ni leta cyangwa ni amashyirahamwe mugabo avuge ati reka jewe ku gatwe k'iwanje cyangwa aho ndi aho mperereye aho niga aho nkorera aho ndi eh, ngerageze iri binduka ry'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atatu nibyo bisaba nk'uko eh, baden powe yabivuze eh, tugerageze eh, ino si kuko uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka novuga yuko eh, eh, sinobigarukako cyane eh, umwigisha yabivuze wa kaminuza eh, ni ukuri ikibazo c'induka ry'ibihe eh, ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi naco gituma dukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukore amaboko mu mpuzu nawe mark eh, rugelinyange kuri ico kibazo nyene eh, ura- uravuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga tanganyika turaza kubivuga mm, mu- ca- muri menshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo cibonekeza cane ko hari abagifise amazinda bavuga ko eh, kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike canke abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari ikibazo gikomeye cibonekeza mark mark uratwumva uh, mark eh, ntatwumva uh, reka turaza ku- kumugarukako reka tu, tu, tubandanye uh, eh, kubera iki Halo?
ego eh, ni mark
Halo?
oui ni mark muratwumva Ego?
yego nariko sinzi ko wari wumvirije uh, a- abatumire nariko ndabaza nariko ndabaza ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe cifashe gute muri iki gihe kw'isi na cane cane mu karere ka afurika n'aho uh, uherereye nko mu burundi uh, bariko baravuga ko ari ikibazo cibonekeza ariko hari abantu bagifise amazinda baba abanyepolitike canke abandi uh, Eh, bavuga ko ico kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nk'uko abantu bavyibaza we ku ku bwawe urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane cibonekeza at- a- atari agaseseshamure
E, murakoze kuri ico kibazo kuko ni ikibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni ikibazo gihanze ico twokwita ikintu cose caremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe ubuge- eh, buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi eh, nobaha akarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni ibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera mugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni ikibazo gihanze isi yose isi yose ata namwe avuyemo kuko twese bitugira ku ingaruka iyo rero ari ikibazo gihanze isi ibintu bigahinduka ni ukuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha akarore k'imyuzurire mugize iminsi mwumva n'iyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese aho aherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyine hari n'aho byobagora gusumba reka tubandanye yego yego nashaka ngaruke kuri desire rugaragaza iyi nama y'i Glasgow izotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi ku ihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze cyangwa harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba imbere mu mwaka uheze si ukurengerana gusa si ukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba yibaza yuko ahubwo haba hakwiye kuba amanama y'urutavanako kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bari bararaba si uko si uguhagarika burundu si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushyuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri muri ubwo muri icyo gikorwa ese zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushyuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzi banjye babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza y'uko isi turi ko iri ko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe yego jado nkuru nziza kuri icyo kibazo nyine ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho ku ihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zaciswe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
murakoze cyane fide ni ukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yabivuze muri kaminuza ni ukuri aya maleta afite ibihugu bya rutura n'aya maleta afite ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere baba bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane uko birayangara ubushobozi bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifite amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga ugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye imfagusa hama novuga yuko nosaba yuko bokwicara bagatora umuti uhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka urwaruka rwo myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindaba benshi atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero ni uko kwicara cyane bagatorera umuti mwiza hama ni bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyanye n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama amanama amanama ata kintu gishobora kuvamwo ntaho tuba turi ko turajya mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze umwigisha wa kaminuza nono ujya marike rugenyange
yabivuga bihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe icegwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa amabazi akabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo bihindukira by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munzu hama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose yego mark rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu bishobora kuvamo hari umwizero mufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajyana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebagura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyira mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza
murakoze kuri icyo kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanjye iyi nama nk'uko babivuze si iya mbere kandi si n'iya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemo ni ikindi ni uguca baraba mbega bireka kujya mu ngiro kubera iki ntubanza hakigwa n'icyo cigwa cy'uko ibivuye mu nama iyo bica bijya n'icyo byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemo kugira bijye mu ngiro jenda ndibaza yuko hamwe byogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni ukwita yamaho ibyo twakwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu kuko atagikozwe nk'uko abambanjije babivuze ejo cyangwa hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise jean dodiyo uratwumva jean dodiyo
yego cyane ndarumva jean dodiyo uhamagaye urihe
uhamagaye urihe
muri aka kanya ndi bujumbura ufise ikibazo icyiyumviro ushikiriza
yego halo ndabumva mufise ikibazo icyumviro mubishikirize
ego ama kuri ikibazo cy'uruhandaguruka ry'ikirere mu by'ukuri ariko uraraba muri iki gihe cy'iwacu isiragaramiwe cyane n'ibintu by'imyuzura ndetse n'ibiza bitandukanye kandi bifatiye ku ihindagurika ry'ikirere ariko kandi ibi bintu uri kurabiraba kuri iyi nama igiye kuba mu bwongereza ni inama irimo ibintu bijyanye na politiki ariko kandi akenshi zise amakenga ku rwandiko bakaba yarashikirije rwa laudatesi aho yari yabaye nk'upopoza ko kugira ngo ibi bintu bizashobore gukemuka mu ngingo zimwe ziwe byarashyiramo ko kubaho ibintu byo kuruhuka ku munsi kanaka izi nazo nubwo umwe ngo ni inama izo ihuza abantu b'abaperezida cyangwa se abaminisitiri batandukanye ariko kandi ndabona ko harimo n'inyungu zijyanye n'iby'intuzo by'idini ukaza gusanga no mwumvira ba kiliziya gatolika ariko arabyimvangamo rero ikibazo mfite ni iki ukuntu no mwongere wa kiliziya gatolika uza gusanga ariko yivanga mu bintu bya gipolitike kuko kuri kuraraba muri proposition baza kubwira bavuga ko ari abaperezida bagiye muri iyi nama ariko kandi mbona neza na neza uri kuraraba na leta zunze ubumwe za amerika zirerekana ko umuti urama ari uw'ukuboza barakorera hamwe n'ubupapa rero nashatse kumenya impamvu muri politiki yivangamo n'ibintu by'imana nicyo kibazo nari mfise murakoze hari icyo mwo bivuga ko desire kuri icyo kibazo cya jean dodieu
urakoze cyane fidele ikibazo cya jean dodieu avuga ati muri politike ati papa ariko arivanga muri politike ariko nagira ntangure kumwishyura yuko papa ni umuntu nk'abandi rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe kubona rero papa ari mu bandi ni uko papa ubwa mbere ho si umuntu asanzwe ni umuntu aserukira idini ririmwo abantu imiliyoni n'imiliyoni kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyiyumviro cy'uko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara numva ari ibintu bisanzwe ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kujya hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza
niko mubibona na jado
ego murakoze cyane fide umuntu wanjye ahejeje guhamagara avuze ikibazo cyiza cyane yabaze ikibazo cyiza cyane kuri ngene umwungere wa kiliziya katolika ariko ari ivanga mu bya politiki navuga yuko nk'uko babivuze mwigisha yabivuze umwungere wa kiliziya katolika ni umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu navuga afite ijuru kure ku bantu bamuyoboka ari murazi ko katolika ikorera ku isi yose navuga yuko nawe aradushinga nk'uku natwe turadushinga n'ukungene ejo isi yomerwa neza navuga yuko jewe aho mpagaze naho ni uko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere ni uko bose bakenyera ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe kuko umutwe w'umwe bavuga mu kirundi bati umutwe w'umwe ntibigira inama bagiye hamwe nk'uko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu yaba bivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka nababwira yuko bagiye hamwe rya terambere twifuza mu gukingira ibidukikije ryahinduka ry'ibihe ntibyogorana cyane bose basenyeye ku mugozi umwe muga umwe uhagaze ku ruhande rw'iwe uwundi agahagarara ku ruhande rw'iwe uwundi agahagarara ku ruhande rw'iwe ntacyo bajya bari baradufasha twebwe abanyagihugu batonya mugabo bose basenyeye ku mugozi umwe turashobora gushika kure kandi yabivuze neza uwafashe ijambo imbere y'umwigisha yavuze yuko imotsi ibibazo biri mu isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe si ikibazo cy'igihugu kimwe si ikibazo cy'ikontina imwe si ikibazo cy'abanyaburaya ngo ngo batunze abanyamerika ni ikibazo cy'isi yose iyo si yose rero iriko ibihugu bitandukanye iriko amakontinent atandukanye bagiye hamwe umwe umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe hama agashikiriza ingorane ziwe agashikiriza na solution ziwe hama bakabona yuko izo solution zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza nobabwira yuko kakazoza keza kakazoza keza twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza reka tugaruke ku mirongo
batagiye hamwe ngo bumvikane nobabwira yuko tuzoba tuko turasubira inyuma cyane cyane rwose tugaruka ku mirongo ya telefone Etienne araduhamagaye Etienne uratwumva alo Etienne Etienne yataye twamutaye ku murongo wa telefone nagomba ngaruke kuri mark mark wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashyirwa mu bikorwa mu izo nama amakoraniro amaze kuba atari make mwavuze ko ni atari ikoraniro rya nyuma mwibajije icyo kibazo ku bwanyu mwibaza ko bitumwa n'iki kubera iki ibyo baba baganiye ibyo bumvikanye bitaja mu bikorwa
murakoze kuri icyo kibazo burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe bamwe nk'umuntu kumbure afise ihinguriro risohora ibyo byuka akaba ariryo rimubeshejeho mbega uwo muntu azohava abyumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu hariho rero ibibazo umuntu byinshi yakwibaza kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega ntitwakora ibi ababo bazobyumvira ku iki mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo mbega ibi bintu byosubirirwa n'iki ubuhinga rero ngaha ku isi buriho ndibaza yuko abahinga bakoranye bakajya hamwe tukagira nk'icyo twakwita etajenero uno munsi y'iyi si hanyuma abantu bagahava bavugana kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu bya rutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihe hari ibihugu bishikwa ko ataruhara babifisemwo mugabo tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokorwa hanyuma bikaja mu ngiro niho navuze ntihobaho inama ntayegayezwa inama ntayegayezwa kandi yafise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu kujya amategeko y'isagirwa hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoya kuri papa abacishe bacishe neza cyane papa ni umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye ahubwo yoshishikara akanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva byohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza kugira ngo tuve muri aka kaga k'iki k'iri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike kandi ndetse rigiye no gushishikara konona kuko icyo nubabwira ni uko mu gihe atacokorwa uno munsi ntihaba hiyongeye ko dogere imwe hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri mu mwaka uza ntawuzi bizokwiyongera ko kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara rero nk'uko bw'ibyo bihagarara tugaruke ku mirongo ya telefone alphonse aratwakuye alphonse uratwumva alphonse uratwumva
yego ndabumva alphonse uhamagaye uri he
uhamagariye nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda gusa ikibazo icyiyumviro
Eh, nta kibazo mfite ariko ndashima ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho naho ku ikibazo cyo nasubijwe nanyuzwe ku na- nakurikiye radiyo ikibazo nari mfite nasubijwe urakoze turagushimiye nawe Eh, Desire rugaragaza ah, ku bijyanye n'ibyo bihugu birungika ibyo byuka bibi byonona ibidukikije ibihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za amerika nk'ubushinwa ubuhindi ah, uburusiya hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere Ah, mubona ko ari byo bi- bi- bi- bidashaka ku gutanga uruhara ru- intererano i- ikwiye ku bihugu bikenye ari byo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka afurika um, ibi, ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka afurika byose abika ivyo bihugu birungika ivyo vyuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ivyo bihugu nka Af- vyo muri afurika bida- bita- bi- urugero rw'ivyo birungika vyonona ibidukikije n'igisenge ari bito cyane
Ya, fidel um, ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri afurika byaramaze gusaba ibitari bike byaramaze gusaba ibitari bike eh, mu manama yakurikiye ariko ingorane nk'uko bagenzi banjye babivuze ni ishyirwa mu ngiro eh, ry'i- eh, ry'ibyo ivyo bihugu biriko birasaba hariho eh, ica mbere eh, nagira ngaruke ko eh, eh, sinzi yuko biza kunkundira kukivuga eh, mu- mu kirundi hariho prinsipe eh, iri muri eh, eh, muri aya ma- masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa eh, eh, common but eh, different- eh, differentiated responsibility bisigura ko twese dufise eh, eh, ibi byuka bitugira ko eh, ingaruka mbi ariko ababiteye nibo bategerezwa gutangura kurondera inyishu eh, y'i- eh, y'ivyo vyuka no kubigabanya ni ukuvuga ibihugu byamaze kuja eh, eh, vyateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushira mu kirere icya kabiri ni uko iyo prinsipe nyene ikivuga yuko eh, ibihugu biri mu nzira y'amajambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko um, ingaruka mbi bishobore eh, bishobore ku, um, eh, kuronka ingene eh, biba proteje uravye rero iyo prinsipe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja bishaka uh, gu, uh, gufata inyungu zabyo aba arizo zija imbere gusumba inyungu z'ibindi akarorero baravuze yuko uh, kuva mu bihumbi bibiri n'icenda hari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazoja hazojaho ikigega gikwiye kugira ibyo bita uh, reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire eh, kuba eh, ubushuhe bugabanuke ku rugero runini hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari fidel nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri eh, eh, kuri miro- hafi mirongo umunani z'amadolari zatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda alo uravye rero uko ibintu biriko biragenda ubu n'iki gihugu iki gihugu eh, ca- c'ubwongereza um, um, eh, c- c'ubwongereza na itari bafatanije kugira ngo bategure iyi cop 26 26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga byongeye Eh, iyo mu- ntererano mutuge ku bamaze ijambo.
kuvuga yuko Eh, bayisubije gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mwumva turiko turajayo
seviyoroshe nk'uko muriko murabivuga radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tugasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga aha turi kuba tuvuga ku ihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza icyo kibazo izobera i glasgow muri ecos izotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi ishike ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe itariki cumi na zibiri muri antunga abatumire dufise desire rugaragaza yigisha ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ibyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri gisagara cya Glasgow muri Ecosse turi kumwe kandi na Jado nkuru nziza ayoboye ishyirahamwe ryitwa San Concerne Tous mu rurimi rw'ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi akaba zo kwitaba ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow na Marc Rugerinyange akorera ishyirahamwe Groupe EIS ECAP rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri cumi n'itanu akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekana nk'ibirara imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro uh, mwatanze uburorero bw'ingaruka uh, zibonekeza zihindagurika ry'ibihe hari raporo yasohotse ku ihindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri afurika nka kilimanjaro imisozi ya rwenzori n'umusozi kenya ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yasanzwe ariko arayonga ko azoshonga burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine marike ibyo bintu birateye ubwoba
murakoze birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twariko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryonona ibitari bike niwiyumvire rero ayo mazi yari asanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana ni bitari bike rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo mugaba ikibazo coca kiza n'imbega uwo mugwi woshirwaho nande uwo mugwi wohabwa ububasha nande kuko bitagenze uko ni ikibazo ariko bitarashika ngaho twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere n'aho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere hariho icyo twari dukwiye kujya inama tuti mbega dukwiye gukora iki urabona nk'ino turavuga hariho igikorwa gikorwa cyitwa burundu urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu ibyo birashoboka n'aho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza bukaza gusahiriza mu nyuma ibihugu rero byo muri afurika nabyo nyine byari bikwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokorwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka mugabo kino gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikorwa ntibiri kure
jado wihweje icyo kibazo ku ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziri zibonekeza muri afurika hari ibyo umwigisha desire rugaragaza yari yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya kugabanya izo ngaruka harimo gutera ibiti mu gihugu cya madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba amashamba yahonye kubera abantu ku mvo zitandukanye ari uburimyi cyangwa kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza ariko leta ya madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke inzuzi ziriko zirakama zigaruke we witegereje ni ikihe cyokorwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kubaka urwiwe mbere ko azera hanze ku byerekeye afurika ni ikihe bakora na cyane cyane nka ngaho mu karere kacu no mu burundi
murakoze cyane mbagize ikibazo cyiza cyane hariho ikintu jewe nama shira imbere mu buzima bwa misi yose kandi nabonye ko ari cyiza cyane hariho abasekura maze bati ngo akimuhana akazi imvura ihise akimuhana akazi imvura ihise twebwe nk'abanyafurika uyo mwibutsa twogerageza kwene tuwukurikize cyane kuko tuwushyize mu ngiro ndishyure abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse mugabo nitwaguma twizeye ivyonya ubwo buryo uyo mwigisha ariko aravuga ngo buzoza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatatu tuzoba twamaze kubona twese mugabo twese dukuye amaboko mu munsi nk'uko bavuze muri madagascar hariho n'ikindi gihugu sinzi ko ari madagascar hoho uno munsi bafashe decision nziza bafashe decision nziza nabibonye ryari uno munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zita ahantu mu murima kugira imvura iguye bya biti bikura ari byinshi nubabwira natwe nk'uko mwene wacu yaje kubivuga mu kanya njyewe ndashima cyane desiziyo ya leta y'uburundi yo gushyiraho umugambi we burundu urambaye ni ukuri waje ihageze kandi kuva aho uyu mugambi leta uwushyize mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse kuko mu burundi bafashe umugambi bagashyira imbere we burundi urambaye kuko sindababeshi rero mpora ntembera mu ntara zose nkatembera mu makomine yose nkatembera mu mazone amwe amwe naho ntara gutemberamo zose urabona ko hari ikintu kiko kirahinduka cyane mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe abarundi twabigize ivyacu twakwiye amaboko mu mwuzi nacyo gituma ntera kamo abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kuzimya umuriro wa mugenza ubanza kuzimya umuriro wawe wo mu rugo iwawe duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mpuzu dukore kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twashyize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku butasi bw'ibidukikije hari ikintu jewe ariko ndavuga izi nama nibyo mugenzange yavuze ko z'amaziba si inama ya mbere si inama ya kabiri kandi si inama ya nyuma mugabo cyari gikwiye gukogwa ndababeshe amategeko hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajejwe kuraba ko ayo mategeko yakurikijwe biba byiza cyane hama binashobotse hakabaho n'ibihano nk'ukunda jewe nsiga muri pirimere hariho ishuri mbize ko iyo utaye umucafu mu ishuri utaye mwarimu yaraguhana nanjye rero ndabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapeya twebwe tworaba ukwenda twoza hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu twumvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere tukaraba uko ingene twebwe tuba umwe hamba tugasengera ku mugozi umwe hamba tukaravuga tuti ko batari ko baratera kuko hariho eh, eh, navuga umwigisha yabyise yego uduge ku ijambo
ego yabyise ko eh, jean polwe polwe player donc wa wundi babandi bapuriwa baka- bakagerageza uko ingene bashobora gufasha ibi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira ca gisenge kigume kimberewe kimberewe neza mugabo hatabaye hatagize igikorwa ni ukuri ndabigarutse ko cane hatagize igikorwa kuko nabitanguye uko uza kuzimya umuriro abanza ku- kuzima uza kuzimya umuriro wa mugenzi we abanza kuzimya umuriro wiwe tuta tuta- tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu mpuzu aho turi eh, aho tugendera aho du aho tu, tubona hose aho twiga aho dukorera ntaho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu mpuzu ndi sure ibintu bizogenda neza cane
Eh, ngaruka ku mwigisha desire rugaragaza umuntu aretse ibyo byerekeye nko gutera ibiti twari ko tuvuga ku karorero ka madagascar n'ibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri afurika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe
Eh, urakoze eh, kimwe muhejeje kukivuga eh, eh, ni ico co gutera ibiti Eh, ikindi ni ico eh, kurondera ingene eh, electricité eh, umuyagankuba dushobora kuwuronka dukoresheje cyane cyane eh, eh, uburyo budatuma isi yononekara ico n'ikindi ariko ikindi ni ukugerageza eh, kurondera eh, naho turiko turavuga ngo um, eh, nk'akamuntu kaza imvura eh, eh, imvura ihise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi dukorana n'abandi kugira ngo kuko isi yononekaye muri afurika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha tekinoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi ariko nagira ngaruke kandi no ku kindi kintu eh, mwavuze eh, kijyanye n'ingene eh, eh, ayo mategeko yoja mu- mu ngiro ejo bundi muri bibiri na cumi na gatanu aho eh, paris agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo umuntu ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo eh, masezerano ngo bazovuga ngo ni eh, name and shame ni ukuvuga ni nko kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ngo ntacyo mwakoze ngo ntacyo mwakoze ibyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nk'ayo iyo ata a- ata mekanisme ihari yo ku- gutuma uwakoze cyangwa uwubandanya igihugu kibandanya gisuka ibyuka bibi mu eh, muri eh, atmosphere y'uko eh, bagihana aho Reka biragoye tubandanye yego yego Eh, ni ukuvuga rero yuko eh, mu- mu bijyanye mu bijyanye n'ibyo ibihugu eh, biri mu nzira y'amajyambere byokora harimwo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo eh, bishike eh, kuri tekinoloji iteye imbere harimwo ibyo kuda eh, eh, kutonona eh, ayo mashyamba yari ahasanzwe nk'akarorero murabona yuko nka brezil baheruka Muduge ku kuvuga ijambo.
yuko
yego
Eh, baheruka kuvuga yuko perezida wa brezil bazomutwara n'imbere eh, ya sentare kubera konona em, fore ya amazon murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore guproteja ibidukikije murakoze tugaruke ku murongo ku mirongo ya telefone gilbert uratwumva gilbert gilbert uratwumva Ah, gilbert ntatwumva Ah, mu twihanganire reka tubandanye iki kiganiro Ah, aho twatumiye desire rugaragaza yigisha ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ibyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya glasgow caledonian aho ni mu gisagara cya glasgow muri ecosse twatumiye kandi jado nkurunziza ayoboye ishyirahamwe ryitwa sanu concerned tous mu kirundi twese biratwerekeye ari i bujumbura mu burundi akaba azo kwitaba ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara ca Glasgow guhindagurika ry'ibihe na Mark Rugerinyanga akorera ishyirahamwe groupe EIS eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri cumi n'itanu akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura nashaka mbaze uh, Mark Rugerinyange um, ku bagonanwa abakigonanwa gushika uno munsi babona ko ico kibazo atari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru uh, ku vyerekeye ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe umuntu aravye n'amakuru atangwa si ni ibibazo bitandukanye umuntu agiye ku mbuga ngurukana bumenyi ubu adakuraho amakuru y'ukuri hariho amakuru yo kuri mbwa menshi ubu hari n'abashiramwo amakuru y'ibinyoma um, mwobabwira iki muri make
nk'uko bari tumaze kubivuga abo turiko turagirana iki kiganiro babivuze nta by'ingeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko turafise nk'iwacu mu burundi byerekana yuko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ari bike ibintu byinshi cyane urabye nko mu gisagara cya bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya tanganyika yaduze abandi bagaterwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva abona ko ari ibintu biteye agahinda urabye ibisagara bya bujumbura ubwira kabimba moba za muri zambia muri tanzania ku kiyaga cya tanganyika honyine birateye ubwoba bivuga ko n'ahandi turaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu bushinwa murabona imyuzure iratera reka isi yose yama iriko iragira ibihe bitayoroheye ntabaciriyemwo ntabaciriyemwo mwakurikiranye icyo kiyaga tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu nikiye kibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwo ni ukuvuga yuko amazi yatanganika ubu nko mu gihe cy'imvura aza ari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri gisohora amazi gikoresheje icyo twita taransiporo evaporasiyo ni ukuvuga ujya muhisha uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwa rukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari ukuduga urabye mu kahise k'ikiyaga cya tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatandatu gushika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani biragaragara yuko igihumbi kimwe amajana icenda amajana umunani mirongo ine na gatandatu gushika imyaka umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'umunani biragaragara neza ikiyaga ca tanganyika cari cugaye gushika ku myaka mirongo itatu n'ibiri uvuye ku gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo ine na gatandatu mugabo cagiye gushikana aho cageze ico gihe kuri kote yabaye hejuru dufise muri kahise kacu mu myaka mirongo itatu n'ibiri mugabo uno munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyine biduza amazi kuri urwo rugero bikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu coroshe kandi kigaragara turakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho ico porofeseri yavuze na mugenzanje wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva twoba turi ko tuja he ahubwo ikindi twoca dukora ni ukuraba mbega yohagarara gute yovaho gute ico nico cigwa cari gikwiye gukorwa kugira ngo uno mu- guhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza murakoze Eh, imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota itanu canke ine nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato eh, ku bijanye n'iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe Eh, ubu hariho nk'umuhari umuhari ku isi umuhari mu bawuyoboye bakomeye bakiri bato harimwo eh, greta thunberg Ah, hariho n'abandi ba- bafatanya urwo rugamba rwo kugerageza kuremera abategetsi b'ibihugu byo ku isi kugira ngo ibyo mwariko muravuga ntibagishire ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga Ah, biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko ah, ari bo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi Ah, mubibona gute eh, jado
Ne- murakoze cyane ni ukuri sindababeshe eh, twebwe nk'urwaruka eh, twaramaze kugira ibyacu twaramaze kugira ibyacu kuko eh, uno munsi nitwe dufite inguvu nyinshi nitwe dufite kuko mwabivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri ino si hama nk'urwaruka rwo mu burundi aho mmerereye ni ukuri mfashe kano kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko eh, ibidukikije babigize ibyabo Eh, mpora ndabibona mu gihe eh, iminsi ya gatandatu eh, mu gihe cyo gutera ibiti urabona yuko urwaruka rwo mu makomine yose urwaruka rwo mu- mu ma- mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunze babikora ari ibyabo bavuga yuko eh, ni ukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko eh, nk'uko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza k'ejo kazoza ke kandi icyo maze kubona gikomeye eh, ntaho mperereye jewe eh, iyo eh, umukuru akoze igikorwa mutonya wiwe ashaka gukurikira igikorwa mukuru ariko arakora imbere kurangiza Hama mutonya wiwe- eh, nagomba Mutonya ndababaze wiwe- ntabaciriyemwo muzoja muri iryo koraniro ry'i glasgow ah, aho muzohurira n'abo urwo rwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo ku isi ni ubuhe butumwa muzojanayo
Eh, ubutumwa bwe nzojana ni uko twakenyera ku mugozi umwe tuka eh, tukahanahana ivyiyumviro tugahanahana n'amakuru eh, muho muha- muho tuba tube- tu- duherereye uko ingene eh, ibi- ibihinduka ry'ibi- ry'ibi- ry'i- ry'ibihe riko riragenda nobabwira yuko uno munsi eh, ku munsi wa wa wa mungu urwaruka rwose ruzoba rwaje ruva mu- mu bihugu bitandukanye tuzokorana eh, muri conference yitwa koi conference of youth nobabwira yuko eh, tuzoba tuko turiga uko ingene eh, kazoza kabatonya bacu gashobora kuba keza uno munsi eh, eh, twebwe tu- twabitahuye dushobora kubategurira akazoza keza No s- no kubwira yuko eh, urwaruka rurenga ibihumbi eh, bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tugira twige uko ingene twosenyera ku mugozi umwe uko ingene twoza turahanahana amakuru uko ingene twoza turahanahana ivyiyumviro uko ingene twoza turafashanya mu bikorwa nobabwira yuko eh, ibikorwa ni vyinshi ahubwo eh, abakozi ari bake naco gituma ngomba nterakamu nterakamu urwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherereye aho rwiga aho rukorera eh, ibidukikije byo bo- bobigira ivyabo ntibabona ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta ni nibo nyene mu gihe batabikoze bazobaho nabi kandi bazosigara baricuza mu nyuma ngo iyo menya iyo menya nabi igaruka ingaruka mbi zamaze kuza hama hari ibyo umuhinga yavuze nagomba eh, no, kugira ndamuganire tubwiye kura- kurangiza eh, ca- cakuma yange mu- Ego.
mu mu misegonda nka cumi murakoze cyane hari ibyo umu- u- u- baje kuvuga ku byerekeye amakuru ya ya ya yariko ara- aracakungurukana bumenyi bariko barabaza abantu uti kubera iki tanganyika yuzuye ariko cakuma yange tu- tugiye kurangiza Ego.
jado Eh.
ego Imisegonda itanu gusa.
twebwe bwo mu burundi turiyumvira ati none ko tanganyika na cyane cyane ko ngari bujumbura ko tanganyika yaduze ni ingaruka mbi Murakoze.
zayo. zavuye ko kuriyo tanganyika yaduze turabashimiye habaye negligence negligence y'imisozi ihanamiye umwanya uraduheranye jado uraduheranye Tu- turabashimiye umwanya uraheze eh. turabashimiye yari desire rugaragaza yigisha ibijyanye n'ihindagurika ritewe n'ibyuka bibi birungikwa mu kirere yigisha kuri kaminuza ya glasgow Ca- Cale- caledonian muri ecosse na jado nkuru nziza ah, ari mu ishyirahamwe ryitwa sanu concerne tous ari i bujumbura mu burundi hamwe na mark rugerinyange akorera ishyirahamwe groupe es eka rikora ibikorwa byubaka akuri- yakurikiranye mu myaka cumi n'itanu ikiyaga tanganyika mwese turabashimiye mugire ibihe byiza